ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook turi kuri radiyo yacu naho ku rubuga turi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma shadrack ari ku buhanga bw'ibyuma jedone cyubahiro niwe urimo kumfasha kubagezaho aya majwi no gukurikiranya ibiganiro n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murabyumvise rero muri iyo ndangakiganiro ikiganiro ni muri isanga namwe muti muri muri isanga y'uyu munsi twabateguriye iki mu rwanda haramukiye imyigaragambyo y'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali barasaba ubutegetsi kubakemurira ibibazo birimo icy'amafaranga y'ubwishingizi yazamutse ni icyayo basigaye bakatwa ku ikoreshwa ry'uburyo bushya bwo kubara no kwishyuza ingendo batwaramo abagenzi ubu buryo bukoresha ikoranabuhanga ry'utu twuma bise mubazi bugena rero ibiciro abagenzi bacibwa bushingiye ku burebure bw'ingendo bakora kuva ku itariki ya karindwi uku kwezi mu mujyi wa kigali abatwara abagenzi kuri moto bose bategetswe gukoresha utu twuma twa mubazi si ubwa mbere zikoreshwa ariko kuko no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri zarakoreshejwe ariko inshuro zose zagiye zigeragezwa byagiye binanirana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda mu gitondo cyo kuri wa kane yabonye abatwara abagenzi bahagaritse moto ahantu hamwe na hamwe abandi bagenda bavuza amahoni mu duce tw'umurwa mukuru w'u rwanda kigali dukunze kubaho amaseta y'abatwara moto nka muhima inyamirambo igikondo ku gishushu no mu mujyi rwagati si ubwa mbere rero nk'uko nari maze kubibabwira ariko urwego rw'igihugu ngenzuramikorere mu rwanda rura ruherutse kuvugira kuri televiziyo y'igihugu ko ubu noneho bamaze igihe banonosora ubu buryo ngo bunogere ababukoresha ariko mu minsi irindwi gusa bwongeye kugirwa itegeko havutse imyigaragambyo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turabaza mu buryo burambuye imvano y'iyi myigaragambyo n'ibibazo byayiteye twagombaga kubaza impamvu ubu buryo bwashyizweho akamaro bufitiye impande zose zibuhuriyeho n'ibindi ariko umutumirwa wo mu rwego rw'igihugu ngenzuramikorere mu rwanda rura ku munota wa nyuma yabwiye ijwi ry'amerika ko atagishoboye kuboneka bwana umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abamotari nawe wari watwemereye ko turi buze kuganira muri iki kiganiro mu kanya telefoni ye ntabwo ibashije gucamo byumvikana ko nawe atari buboneke bivuze rero ko iki kiganiro tugiye kugiha mwebwe abateze amatwi ijwi rya amerika tukungurana ibitekerezo kuko abatumirwa bacu ku munota wa nyuma ntabwo dushoboye kubabona cyokora ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira uwubusa yabyukiye mu murwa mukuru w'u rwanda kigali aho iyo myigaragambyo yaberaga eric bagira ubusa wireranywa amahoro
wewe neza Geoffrey Mutagoma
ye ubwo rero ndagira ngo use nk'ushushanyiriza abumva ijwi rya amerika uko byagenze iyo myigaragambyo yari imeze ite
muri rusange nk'uko wabitangiye bivuga iby'imyigaragambyo y'abamotari wabasangaga bagenda cyangwa se bari hamwe ariko noneho moto zabo ziraka ziravuza amahoni ubwo ku itangazamakuru bari kugaragaza ibibazo bavuga ko bibabangamiye bishingiye cyane kuri iyi mubazi iyi mubazi by'umwihariko ni mubazi ubutegetsi buvuga ko yaje gukemura ibibazo byo kugira ngo umugenzi n'umumotari babashe kuba bakumvikana mu buryo budahenze ugereranyije uko ubu butegetsi bushushanya ubwishyu bw'ikiguzi cya moto cyangwa cy'urugendo kuri moto nk'uko bavuga ngo ibirometero bibiri hishyurwa amafaranga magana atatu wenda dufata aho ngaho mu gihe wenda umumotari yashoboraga kuba yata umugenzi amafaranga magana atanu ariko noneho ikibazo cyavutsemo nkurikije uko abamotari bagiye babisobanura baravuga ko haciye ibihe ibibazo by'ikoranabuhanga bitameze neza kandi ubwo bitameze neza rwose nyiri mubazi we arabara ko biri gukora neza hanyuma rero na ba bandi zikora cyangwa nako zidakora neza ariko n'abatazifite igipolisi kirabafata cyabafata kikabaca ibihumbi mirongo itatu ni ukuvuga ngo rero baragenda bakora baratengatengana na polisi bakavuga ko ari mubazi ntabwo bayikeneye ntabwo umugenzi ashobora kujya kuri moto umubwiye ko uracana mubazi kubera ko niba ari nko kuva i nyamirambo wagera i remera ari igihumbi yasanzwe yishyura harengaho nk'ijana na wenda na cumi na uwo mugenzi aramuha cya gihumbi kandi noneho nyiri mubazi we yarangije kubara ko hari amafaranga agomba kumukata kuri cya gihumbi n'ijana arenga akavuga ko bari gukorera mu gihombo muri rusange n'icyo ngicyo banavuga ko bari kwigaragambiriza igipolisi mu muhanda cyari kirimo kigenda kibahumuriza ariko mu buryo wavuga ngo byaro kubahumuriza bababwiraga ngo mugende muhumure muve mu muhanda mukomeze akazi kanyu ntabwo bazongera kubakata ayo mafaranga cyangwa nta muntu uzongera kubahanira ko kuba mudafite mubazi ariko noneho abamotari bo bakavuga ko bwari uburyo bwo gusa n'ubareca kubera ko washoboraga kurenga nk'umutaru ugasanga hari itsinda ry'abamotari warenga ubundi ugasanga hari itsinda ry'abamotari kandi baravuga amagambo wakwita ko akomeye baravuga ngo niba umuntu yishoreye amafaranga nka miliyoni ebyiri akagura moto undi muntu akava ahandi tutamuzi akazana mubazi kwicururizaho bakavuga bati basi nibatwirukane cyangwa bafate izi moto bazigurishe cyangwa se bo bazane moto zabo bashyireho mubazi zabo hanyuma nibarangiza bahe aba bamotari akazi bajye bamenya ngo ku mushahara ku kwezi barahembwa umushahara runaka mu yandi magambo nakubwira ko ari uko byari byifashe sinzi niba ngerageje kuguha isura y'uko byari byifashe hano mu mujyi wa kigali byo kuri mitagoma
urakoze rike bagira ubusa ariko hari akandi kabazo kamwe ngiye kukubaza mbere y'uko nakira sibomana na maniragaba ndabasaba babe bategereje gato ku murongo ntibarambirwe ariko ndagira ngo umbwire muri ibyo byose ugereranije nk'abamotari bari muri iyo myigaragambyo ndabizi ntibyoroshye kubarisha ijisho ariko byari bimeze bite nzi ko abantu benshi bakoresha moto mu mujyi wa kigali abagenzi bo babaye abandi
abagenzi ntabwo wavuga nanone ngo byabaye ikibazo gikomeye kuko uko nguko wabaga ubona bamwe bari aho ngaho muri ayo matsinda bari kugaragaza ibibazo byabo ku ruhande habaga harimo n'abandi bari gutambuka n'ubwo aho babaga bahagaze habaga ari ikibazo kubera ko nk'imodoka hari aho itashoboraga kuba yapfa gutambuka mu buryo bworoshye wavuga ko nta kibazo cyavutse kigaragara ku kuvuga ngo umugenzi yabuze uko agenda akoresheje moto ariko mu busanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe cyane mu rwanda ko abantu bigaragambya bavuguruza cyangwa se barwanya icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi n'ubwo amategeko n'ubundi abibemerera ndabaza nti abo babwiraga bashyizeho icyo cyemezo hari icyo babashubije wabonaga ko hari icyo bumvise wenda ku buryo wavuga uti ubutumwa bwatambutse
uretse wenda kuza kwifashisha mu bundi buryo bw'ibitangazamakuru bakabimenya nakubwira cyangwa wenda n'ubundi buryo bwabo bw'inzego mu mikoranire kuko burya polisi na wavuga ko bajya kuba bamwe nakubwira ko aho ngaho hari hari abapolisi gusa bagenda babakura mu muhanda kugira ngo wenda ibindi binyabiziga bibashe gutambuka ariko amakuru namenye njye nubwo ntabonye uriya bwana daniyeli ngarambe njye nahageze byatangiye ntabwo nabitangiranye nayo ni uko namenye ko yari yaje nawe mu kureba uko ameze gusa ngo bari bagiye kumugwa nabi niyo makuru nabashije kumenya nyuma naje kumuhamagara byumvikana ko amakuru bayamenye ambwira ko ari mu nama n'izindi nzego bari kwiga kuri iki kibazo kugira ngo barebe uburyo bagira icyo bakora na mbere ko dukora iyi nkuru cyangwa dutegura iyi nkuru kuri iyi koreshwa ry'iyi mubazi yavugaga ko kubera ko n'ubundi na mbere y'imyigaragambyo abamotari bavugaga ko basanga bagiye gukorera umushoramari kuruta kwikorera noneho daniel ngarambe akavuga ngo nibabona ari ugukorera umushoramari kuruta kwikorera bazicara babisuzume barebe kuko bakavuga ngo bari mu nyungu z'umumotari n'umugenzi nakubwira ngo rero n'ubwo na n'ubu ngubu ahatari
eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ndagushimiye cyane nubwo telefone icitse tudasezeranyeho neza ariko reka ngushimire cyane ibyo utugejejeho bijyanye n'uko wabonye iyo myigaragambyo yagenze kandi urakomeza kubikurikiranira abumva ijwi ry'amerika uraza kubitugezaho no mu makuru yacu ari mu masaha ari imbere radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ku murongo wa telefone twakire sibomana
murakoze cyane twanyukira ku ijwi rya amerika sibomana irindi witwa nde siboma irindi witwa nde ye
irindi nitwa sibomana tonesi
ye ukaba se uri umumotari uri umuturage usanzwe wabibonye igitekerezo cyawe ushaka kudushyikiriza kiri mu ruhe rwego
ni umumotari niko kazi nkora umunsi ku munsi akorera muri uyu mujyi wa kigali ni ukuvuga ngo icyifuzo twebwe dufite nk'abamotari twifuza yuko ibi bintu ibi ni ibintu baje baduturaho ntabwo bigeze batwicaza ngo batubwire bati ibintu bimeze bityo umushoramari araje agiye kuzana imashini imashini tuzajya tuzibarisha gutya muzajya mubona yazajya akuraho aya twebwe ni ibintu twagiye kubona tubona biteguyeho bakagufata mu muhanda ngo niba utajya gufata imashini moto yawe barayitwara ukajya gufata imashini muri urwo rwego kugira moto zacu batazitwara tugiye kuzifata ni ukuvuga ngo imashini ubu ngubu ni ukuvuga ngo ngewe ahantu nagenderaga amafaranga magana atanu yumvikanye n'umugenzi twabyumvikanye yabyemeye nanjye mbyemeye iyo mashini turagenda ikabambarira amafaranga magana atatu na cumi cyangwa magana atatu muri magana atatu uwo mushoramari agomba gukataho akagera yangenera nawe uyumvire noneho uwo mushoramari ku byangombwa ntanga ari yaba asiranse yaba otorizasiyo yaba umusoro ku nyungu ntanga yaba esanse yahenze ngura kuri moto yaba moto yahenze ubu ngubu nta na kimwe kimurebaho uretse kuba we yaraje akamenya imashini ye ngo njye nyikoresha ankategurya ni ukuvuga isaha izi ngizi ubu iyi moto yanjye bayifashe bakayijyana kacyiru bayikoze ikosa runaka nta kintu kimwe yamfasha uretse kujya kacyiru akavuga ati moto mwafashe runaka nshaka imashini yanjye agakuraho imashini ni ukuvuga ngo muri make ibi bintu twebwe nta na kimwe bitumariye nta na kimwe bitumariye uretse kugisubiza inyuma nka leta nk'umubyeyi rero utureberera buri munsi irebera abaturage bayo ibakunda yagakwiye gushishoza ikavuga ati aba bamotari ko basorera igihugu ko batunze imiryango yabo ko bubaka igihugu bafite iterambere bahugeza ku gihugu bakagishojereza muri make bakicara bakareka kudushyiraho ibintu tutazi kandi biduhomye ariko ariko siboma iyo leta uvuga ko ari umubyeyi ni nayo yabarebeye iravuga iti reka duteze imbere urwego eh, rwo gutwara abagenzi kuri moto kuko nkurikije uko nabonye babisobanura kuri televiziyo y'igihugu baravugaga bati ibi ni ibintu bije bije guteza imbere abamotari ubwabo ariko n'akazi bakora nk'akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bakavuga bati izindi nzego eh, nk'iz'amabisi atwara abantu eh, bageze kuri tap and go bashyiraho ikarita bakigendera nta bintu byo gukirana eh, n'amakofi bishyura amafaranga bakavuga bati kandi ayo mafaranga uvuga igice kinini kirenga mirongo cyenda ku ijana gitwarwa n'umumotari gatatu ku ijana ikajya aha andi nayo ag- ba- bakayasaranganya hagati eh, y'abatanga serivisi n'abatanze izo mashini ntiwumva ko cyari igitekerezo cyiza cyangwa se reka mvuge ko kikiri igitekerezo cyiza kuko ntabwo baragikuraho eh, bwana sibomana
wakoze cyane ikibazo mfite rero ni ukuvuga ngo nibyo twabazaga nta polisi yahageze mu bapolisi bakuru babashije kugera aho twari turi twabaza tuti se niba mwara- mwara- mwarareba inyungu zo hagati yacu n'umuntu n'umugenzi mufite bo muri kurengera ko umugenzi atemera iyo mashini nanjye ko ntayikuyemera hagati aho ngaho iyo mashini mwayigamiye nde ibyo iri ku ruhande rwande basi ngo tumenye ngo uruhande rumwe ngo turi kwiyemera ku rundi rukwiyemera yewe bayihaye uyikoresha simyemera kuko iri ku nkombe nta n'ikimariye n'umugenzi u- wagakwiye kuyikoresha agenda nawe ubu nubwo ndi kuvuga gutya nawe ndi- njya kuyishyiraho akavuga ati iyo mashini yawe ntawe nemera ndatega utayifite Mm, muri abo bagenzi uvuga harimo uwitwa Nshimyumukiza Jonas aravuze ati ibiciro bya moto byarazamutse cyane byikubye kabiri iyo ubajije motari impamvu agusubiza ko ubwishingizi bwikubye hafi gatatu hakiyongeraho na esanse yazamutse mu kanya turajya kwa maniragaba ntarambirwa ariko bwana sibomana ko wumva muzamura ibiciro n'abagenzi bakaba babibona kuki muvuga yuko muhomba kandi namwe muzamura ibiciro sinzi niba mushobora no kubizamura kuri iyo mubazi cyangwa mushobora ku, kunyura mu mu- mu kinyuranyindo wenda mukazimya dore ko eh, ntawamenya bigenda bite ku- ko abagenzi bataka namwe mugataka
Ah, icyo kibazo cyo kuba cyo kuba abagenzi bataka natwe tugataka ndakeka iyo umugenzi mwiyumvikaniye nawe ayitimuke urumva numutwara ku ngufu igiciro mwemeranyije n'icyo umutwarira
bwana sibomana ndagushimye cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika kandi mukomere twizere ko uko bigenda kose ubuyobozi buri buze kumva ubusabe bwanyu
aba murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi niyigena joel ati ndabanza gushimira abamotari bakoze ibyo bemerewe n'amategeko mu kwishakira ubutabera muri iki gihe eh, cyo kuyoboza abantu siyasa ibyo ni ibitekerezo bye cyararangiye ahubwo genda ndabona ko igihe kigeze ngo abanyarwanda babwize leta ukuri igihe eh, kirageze Ah, hano ndabona atabyanditse neza ntago ndimo kubibona ariko ngira ngo igitekerezo cye cyo gushimira abamotari ko bagiye mu myigaragambyo reka ari nacyo naheraho nakira bwana maniragaba ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika
yego murakoze
hano hari abashima ko mwigaragambije ariko genda baza nti ko mufite inzego zibahagararira ko mwazitoye kuki mwahisemo kujya mu mihanda ntimu- ntimugane inzego mwitoreye ngo muzishyikirize ibibazo zibigeze aho bigomba kujya
Eh, murakoze icyo kibazo mbajije Mm.
inzego ziduhagarariye mbona ngewe nta kintu zitumariye n'abandi babikubwira kuko niba umumotari agira ikibazo runaka akagira ubwo ajya mu muhanda akajya kwerekana akababaro kahagaze mu muhanda ntabwo byakabaye biba abaye afite umuntu yatuma ati genda umvugane bimeze gutya na gutya iyo ubona ntawe watuma niko kuba umwe yagiye hariya n'undi akajya hariya bakahahurira kubera ko bahuje akababaro bakakagaragariza hariya ari ngarambe umuyobozi wacu nta kintu atumariye niba uwo mushoramari yarazanye izo mashini akaza akegera uhagarariye abamotari kuko urumva ntabwo yari buze ngo ajye kuganira na buri mumotari wese yagombaga kwegera uhagararira abo bamotari uhagararira abamotari akaza akabwira abamotari ati rero hari hari umushinga waje gutya na gutya tukawemera cyangwa tukawanga bo baragiye barabitegura nk'abantu bakuru baraza badutora hejuru itegeko ngo ugomba kujya mu kazi ari uko ufite mubazi waba nta mubazi ufite bakagufata ubwo ugasanga umuturage afashe umwanzuro wo kwemera gufata mubazi kugira ngo ajye mu kazi akorere amafaranga kubera umuryango afite atari uko yabishimye ubu nk'ejo bundi hari abasaza biriwe muri sitade kicukiro ngo bategereje mubazi kugira ngo bemererwe gukora kubera iki kubera kugira ubwoba bwo kubatwarira moto kandi uwamubaza ati se iyo mubazi waje gufatura yishimiye yabwira ati reka reka reka reka reka ahubwo ni ugushaka agahenge ko kugira ngo abashe gukora akorere amafaranga yo gutunga umuryango
bwana maniragaba uravuga ko umuyobozi wanyu ntacyo yabamariye ariko ntawe uhari muri iki kiganiro ngo tumuhe ijambo n'ubwo bwose twari twamutumiye ntashobore kuboneka ariko ni mwe mwamutoye none muravuga ko umuntu mwitoreye mumubonamo ubushobozi ntacyo abamariye murashingira kuki ko ntekereza ko ukurikije ibisobanuro nabonye atanga kuri televiziyo y'u rwanda ko avuga ati ubu buryo hubwo buje guteza imbere mwe abamotari buje gutunganya umurimo wo gutwara moto mu mujyi wa kigali ntabwo mushaka inyungu z'umurengera
nyakubahwa icyo kibazo rero ku bwanjye numvaga ikoranabuhanga nkurikijeho isi iri kugenda igana nanjye ndabishyigikiye pe ariko uburyo byakozwe byaragiye biratekerezwa baradutekerereza baraza badutura hejuru ntabwo bigeze batuganiriza ngo ese murabyumva mute ndibuka ejo bundi mu mpera za bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo habayeho ko ikirometero twakigenderaga ku mafaranga ijana na mirongo itatu niba ari n'atandatu hafi aho nyuma baza kubigabanya bagishyira ku mafaranga ijana n'arindwi icyo gihe babigabanya ntibaganirije motari ngo bamubaze ngo bimeze gute barateruye gusa babishyiraho esanse ahantu igeze uyu munsi ntago ntago bo bahazi ntago bajya bajya kuri tere asiranse ukuntu igura yaragiye yikuba kabiri yikuba gatatu ubu ubwawe ntibabizi ntago bagura asiranse baratubwira ati mugomba kuyigura wajya mu muhanda nta asiranse bakabikubaza barangije baragenda bazana umuntu araza dushoramo umushinga ntituzi igihe bawutangiriye asiranse turazigura otorizasiyo tukazishyura barangiza bakaza ati udafite mubazi ntabwo arajya mu kazi
ubu rero mwaramukiye mu myigaragambyo umunsi uciye ikibu muracyari mu myigaragambyo ejo muzasubirayo bigenze hehe bihagaze bite ubu muri migabo ki
ubu ngubu kuri izi saha twari twahosheje twagiye mu kazi kubera hari abayobozi bakuru ba polisi babashije kuhagera bakatuganiriza ati rwose muhumure ikibazo cyanyu cyamenyekanye ati mujye mu kazi ariko ndahamya neza ko igihe byabereye nta mu perezida w'ishyirahamwe wari wakavuze ati bimeze gutya na gutya kugeza ubwo turinda twavuga ati reka dukore ibi ngibi kandi natwe ntabwo twishimiye guteza akavuyo mu muhanda twakabaye turi mu kazi igihe twari turi guteza akavuyo ubwo rero ndumva baragira icyo babikoraho n'umubyeyi nyakubahwa perezida wa repubulika nawe ni umuntu ureberera abaturage be ndahamya neza ntashidikanya ko atarabura icyo abikora kuko ibintu byose badukorera haba hari n'inyungu za bamwe na bamwe nubwo nta gihamya ntawe natunga urutoki ngo muri ngo kanaka na kanaka ariko niba abantu bagenda bicara bakicara hariya bagatekereza bakaza ngo mukore bino ku ngufu haba harimo inyungu zabamo
bwana maniragaba aho ngaho mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ndagushimiye cyane kuri ibi bitekerezo utanze hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc aya majwi arabageraho avuye hano muri sitidiyo ya karindwi shadraka ari ku buhanga bw'ibyuma cyubahiro dieudonne niwe urimo kumfasha ku twegeranya aba bantu turimo tuganira ku murongo wa telefone ndi kumwe na bwana nsengiyumva irinde witwa nde
jean claude jean claude nsengiyumva ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane Eh, wowe rero uduhaye nimero yawe ngo tuguhamagare uri umuturage usanzwe uri umumotari uri ukora akazi ki
ngenda umumotari nkora umurimo wo gutwara abantu mu mujyi wa kigali kuri moto Mm, mumaze rero iminsi irindwi mukoresha eh, kano kuma kitwa mubazi niko mwagiye mu mihanda mwigaragambiriza hamwe n'ibindi bibazo birimo eh, ubwishingizi bw'ibinyabiziga bwazamutse by'umwihariko kuri moto ntekerereza uko byakugendekeye mu minsi irindwi utangiye kugakoresha
Ah, ni ukuvuga ngo iyi mubazi batuzaniye umugenzi wa hafi ugiye hafi ugiye hafi ugiye hafi ni ukuvuga ngo bagu- umugenzi wa magana atatu ugiye hafi ni ukuvuga ngo bawukataho icumi ku ijana na umugenzi wa kure bamwe n'urugero nk'ubu ngubu uva hano kwa rubangura hano mu kwa rubangura ukagenda ugiye ukavuga umugenzi akakwishyura igihumbi magana atanu urumva ariko iyo ucometse akamashini ukajya kwa ukagera ikabuga bihagarara ibihumbi bitatu na magana inani urumva siyo menshi se saa tanu urumva Si- sibwo mubona menshi se Wagezeho umugenzi wagezeho umugenzi yabona amafaranga ari menshi kuyaguhereza mukabanza mukavugana nabi urumva none aho twagenderaga igihumbi ugasanga abaye magana atandatu kandi esasi yaruriye irazamuka irurira cyane igeza ku gihumbi magana abiri na makumyabiri n'atanu wajya mu ngari ugasanga urimo urakorera imisoro gusa nta kindi ukorera ugasanga yishyuye n'inzara nabo yishyuye n'inzara
ni ukuvuga yuko rero niba mbyumva neza abagenzi nabo ubwabo ntabwo barimo gusobanukirwa buno buryo bushya
iyi nabonaga babisobanukirwa kuko nk'umugenzi nkaha urugero nk'umugenzi ugiye urugendo rwa kure mashini iramuhenda cyane ugiye hafi niyo uba ufite porose kuko agiye hafi ugiye hafi rero natwe turahomba ku mugenzi ugiye hafi natwe turahomba ugasanga ari umugenzi ntabwo abyumva neza no kugira umugenzi wo hasi ntabwo tubyumva neza nicyo kibazo gifite nta kindi none ikindi kibazo gifite ni kimwe dushaka ngo abantu basobanukirwe neza na leta yacu isobanukirwe neza igihe agaciro nk'abantu nk'abenegihugu nkatwe na- nkatwe dufite moto zacu tugendaho kandi zikinze imiryango yacu icyo cyo gusobanura ni kimwe ni ukuvuga ngo umuntu afata kredi ya miliyoni ebyiri ubu ngubu moto igeze ku biro miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani agaciro ka moto n'ibyangombwa byose urumva Mm.
ahasigaye ukajya mu muhanda ni gute umuntu ashobora kuza kwandika gps moto yawe wiyiguriye wiyiguriye wiyiguriye akandika gps aho ugiye kugenda bikurikira bikontorora kandi moto ntabwo ari iye none gps nayo ikaza ikagutwikira moto akaba atagukodeshereza icyo ni ikibazo urumva ikindi kandi hari aho byabaye izo gps zatwitse moto
Eh, akaba nk'urugero reba hari moteri guhira imbere y'isoko cy'imisagara ku ku rusu- ku ru- ku rusengero rw'abakatoliki hari imbere y'isoko cy'imisagara irashya neza kirakunguka ibivu kubera gps ni ukuvuga ngo gps iracomeka kuri bobine ya moto bobine ya moto ntabwo nta mwanya wa gps bigeze bashyiraho umuntu wakoze moto ni ukuvuga ngo ucometseho gps igihe gite bisaba ko bobine yicyuna igakora cyane ntabwo bishoboka rero moto i- irashya agakoresha bobine kandi bobine ya moto igihumbi mirongo ine ugasanga mu kwezi gusa bobine eshatu kubera gps GPS None se- ifite inyungu none si ibyo bintu bikorwa nande nsengeyo ibyo bintu byo gucomekaho ni mwe mubikora ni ni rura ibaha umutekinisiye akabikora bigenda bite i- ako kuma gacomekwa nande
ni ukuvuga ngo aba- abafite isoko njyewe ntekereza ko ari abo batugize kuko niba bari bakoresha amasezerano bitabasha kuvuguruza utatanga igitekerezo ntekereza ko ari kutugura navuga ko abatugize abatugize niko njye nshaka kubivuga ko baratugize twe tubona ko twaguzwe kuko ntawe tubona tuvugira urumva nibo baza bazana abatekinisiye babo bakaza bakajya muri muri moto bagahambura bobine bagacomekamo gps
None- Isonga moto barayangije none ubwo iyo ihiye se ari bo bayikozeho mukabasanga mukababwira muti naguze moto nzima none ibi murabitwitse bababwira ngo iki
bo mu masezerano yabo mu masezerano yabo badusinyisha dusinya ku ngufu ko ntabwo tuyasinye ko twe tubishaka tubitubase ku ngufu ntabwo nta tegeko na rimwe ririmo rirengera umumotari na rimwe yewe no- n'amasezerano akoreshwa itangazamakuru ntabwo byemewe mu masezerano ari mu izina ryabo baduhaye Ntabwo ariko twemewe ariko amasezerano dufitanye ariko nabo ariko nsengiyo n'itangazamakuru.
oya uretse ntabwo ingufu um, hari ugufatiraho inkoni ati sinya amasezerano singira ngo uyasinya ku bushake waba utabishaka ukavuga uti ndanze sinya sinya
ni ukuvuga ngo burya u- u- u- ugufunga inda nta- nta- nta- nta nkoni zita kuzifata ku munwa ni ukuvuga niba umuntu akubwiye ngo urajya mu muhanda ariko ufite mubazi urumva ni kubwa nzi bikunze kugira ngo moto ushyire mu muhanda niko ugenda ukagenda ukajya ugasinya ibyo bakwemereye kugira ngo byibuze u- ije- ry'ejo rike si uko ubikora ubisha- ubishatse ni ukuvuga ngo babakubiraho mudakwirwa
Na- nawe urabyumva nyine nawe urabyumva Mm. none rero igitekerezo cyawe ni ikihe icyifuzo cyawe ni ikihe wakubwira ati tanga inama noneho ibintu byarabaye bigeze hagati biri murajya mu mihanda mu mu rwego rwo kubyamagana no gusaba ko mwumvikana ariko wakubaza ati igitekerezo cyawe noneho ababizanye bakora iki
twebwe nk'abanyarwanda tumaze kumenyera umuco umuco wo gutuza tumaze kumenyera neza twarabyakiriye twarabyakiriye rwose kandi twa- twa- binatubwiye neza ko byaduhaye amahoro nta muntu wishimiye kujya mu muhanda umwanya wa none aha ntabwo bibaho ntabwo tubyishimiye natwe kabisa twese twasaba leta yadufasha ni kimwe ni ukuvuga ngo twe twifitiye moto zacu niba bishoboka nibarura ishyaka kera ngo twa- twamaganye ibyiza ngo ngo ngo- ngo ikoranabuhanga turyamagane ariko turarishaka ritugirire akamaro niba mu bazi hari nta kuntu badufasha umumotari akikingira mu bazi ari iye twe tukayishyura tukayigurira ko na moto twaraziguriye tukishyurira muri kuri moto zacu Eh, mu bazi yatakara ukajya kugura indi uka- ukayishyira kuri moto yawe noneho twebwe bari abashoramari noneho bo bakagenda bakajya batugurishya abonema nk'uko nk'uko ibindi bigo byose bikora aho kugira ngo ushore amafaranga yawe umuntu utaragushoreye aze kukwirukanka kwirukansa umunsi wose ubura amahwemo
icyo ni igitekerezo cyawe bwana nsengiyumva reka ngushimire cyane ko utanze ibitekerezo hano ku ijwi ry'amerika nizere ko ibyo ubusabe bwawe bwumvikanye kandi ko inzego zibishinzwe ziri buze gutekereza kuri icyo gitekerezo utanze ngaho rero komera umunsi mwiza
kandi urakoze cyane papa
ye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc abantu baracyaza ku murongo wa telefone turi kumwe na dine siriak ikaze mu kiganiro muri sanga
turakoze cyane e, muherereye he siriak
i kigali
e, mwe muri abamotari muri umuturage usanzwe ukora indi mirimo
Eh, ndi umuturage usanzwe ukora indi mirimo ye ntabwo ndi umumotari yego
ariko nanjye ikibazo nyine cy'abamotari ndakibona nk'umunyarwanda mm, kandi ukenera n'iyo serivisi yo kuba natega iyo moto yego
Mm.
uhamagaye rero wanditse ngo tuguhamagare ushaka gutanga igitekerezo ngaho tubwire uko ubona icyo kibazo utubwire uko ubona imyigaragambyo yabaye noneho tuze no kugana ku nama
ikibazo mbona Mm, ahanini ni kominikasiyo nkeya urumva niba umuntu agiye ku isoko Mm.
agafata miliyoni n'ibihumbi magana inani akagura moto ye ngo izamugirire umumaro akagura n'ibyangombwa byose undi muntu bugacya mu gitondo akahaza ngo nyenzanye mubazi ni nka nayita nka telefone ngendanwa wenda cya gps hanyuma iyi mubazi tukaba dusangira inyungu kandi hatabayeho kwicara ngo abantu baganire umumotari bamwereke ngo uzungukira aha n'uzanye iki- iyi- iri koranabuhanga rizagufasha ibi ngibi mwese muzungukira aha ngaha icyo gihe umuntu waguze iyo moto we ntabwo aba azi ngo se impamvu yo gukoresha iki kintu ni iyi ndetse urebye natwe abagenzi ntabwo tubyumva nyine ndetse nabyumva kuko niba rura ibishinzwe ibyo bintu itarigeze itanga ikiganiro ngo iganirize abakeneye serivisi iganirize ndetse n'aba n'abatwara izo moto babwira ati muzungukira aha bizagenda gutya iyo miscommunication niyo mbona iteje ikibazo ngewe
mm. none wowe rero iki iki cy'imyigaragambyo cyo ab- tukigarukeho eh, bwana siriak cyo wo- u- urakibona ute kuko imyigaragambyo nyine ni ku- kuko ntabwo navuga ngo niyo yari ikwiriye Mm, ntabwo ariyo yari kuba sitepu ya mbere hari kubanza kubaho wenda kuganira ku nzego zibishinzwe cyangwa ku nzego zireba ubwo mpita nshyira mu majwi rura kuko n'ishinzwe ibintu bya taransipoti mu gihugu cyacu numvaga rura yakaba iganira n'abo bantu bireba batunze za moto bagashaka igisubizo bitagezaho kwigaragambya ariko niba byabaye ntitwabisubiza inyuma ariko n'ubundi siri biracyashoboka ko abantu baganira bagashaka igisubizo ari abo bashoye imari yabo muri mubazi ndetse n'abashoye imari yabo muri moto bagahuzwa buri wese akareba ku ruhande rw'abazungukira
mm, rura ntabwo twashoboye kuyibona ah, u- umwe mu bayobozi bayo yari yatwemereye kuduha ikiganiro ariko ku munota wa nyuma ntabwo twashoboye kumubona yatubwiye yuko bidakunze ngira ngo ashobore kuba yihutiye kujya gukemura iki kibazo ndetse n'uhagarariye ishyirahamwe ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda nawe ku munota wa nyuma ntabwo yabonetse aho rero niho bigoreye kuko ntabwo turi bumenye aho ibintu bitaye umutwe ariko abamotari bo ubwabo baravuga bati ibi bintu babidutuye hejuru n'umuyobozi wacu ntabwo yigeze aduteguza ese bwana siriyake wowe ubona uretse abamotari bireba ubona hari uruhare rw'umugenzi akwiriye kugira muri iki kibazo mu kujya inama cyangwa se kunganira leta kuko ibi byose birakorwa hagati eh, ya leta n'abatwara moto n'abatanga izo serivisi n'abacuruza mubazi ariko umugenzi ntawe umuhagarariye uretse wenda urwego rwa leta rushinzwe kurengera abaguzi kuko narwo rurahari ariko ibitekerezo by'umugenzi eh, kuba byatangwa urabyumva ute
aho ndabyumva neza nanjye nk'umuntu wakenera iyo serivisi harimo gapu niko nabyita hagati yo guhuza izo mpande zose bireba kubera ko mubazi iraza gukora ku rwego rw'uwaguze moto ariko n'ukeneye gutwarwa kuri iyo moto nawe biraza kumugeraho ariko sinaroma usanga umumotari ari ubihomberamo kuko uramutega akakubwira ati gukoresha mubazi n'itegeko nawe umugenzi nakubwira ati oke nimba tutumvikana ku giti cyanjye sinzi guteze motari yabireba aho ngaho yavuga ati ngiye guhomba amafaranga y'umukiriya agahitamo akagutwara yagera mu muhanda yagutwaye nta mubazi polisi nayo ikamufata urumva hakwiye kuganirwa ku izo mpande uko ari eshatu no kuba byumva abashoye muri moto abashoye muri mubazi ndetse n'abaturage muri rusange ba- bakenera ya serivisi hakabaho kuganira buri wese akamenya ngo nimba ari simati taransipoti wenda ni urugero niba ari tubabizaniye wowe muturage irungukira aha motari arungukira aha ndetse n'u- na nyiri bizinesi arungukira aha ngaha ariko babizanye gutyo bigaragaza ko nta biganiro byabayeho byo- kandi bigahita biba itegeko direkite hari utekereza ko wenda hari abandi bantu bafite n'izindi nyungu z'uruhande rumwe njye ni uko mbibona
bwana dinsiriak urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo utanze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika ugira umunsi mwiza
murakoze cyane
ye uyu ati ibi bintu birakabije pe inshuwarensi yikubye gatanu piyesi de reshanje ziyongereye noneho haze na mubazi ikagufata amafaranga nyuma y'indi misoro yose uwabyanditse ni buregeya efurayim turanamufite ku murongo wa telefone bwana buregeya ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
mwakoze biyoyi ye uri umugenzi uri umumotari uri umunyarwanda ushaka gutanga igitekerezo eh, uherereye hehe
ni i kigali Eh, njyewe na- nakoze bizinesi ya moto yego
Eh, nari mfite amamoto n'ubu ndayafite urumva bingiraho nde- nda- mbifiteho amakuru menshi kuko naranayitwaye n'igihe kitari gitoya na nk'imyaka nk'ibiri cyangwa umwe n'igice gutya ariko nagiye nanjye mbivamo kubera ako kavuyo kahoramo ko muri ibyo bintu bya buri munsi buri munsi buri munsi
akavuyo ushaka kuvuga ni akahe buregeye we
Ah, ni u- ubundi busanzwe kuri moto ubona nta ari ibintu bihora gutyo Mm.
nk'ubu nakwereka nk'urugero wenda muhere kuri abo- ku- ku- ku- ku- kuri izo ngabuze bya asiranse Mm.
asiranse yaguraga ibihumbi biri munsi ya mirongo itanu noneho ejo bundi bafata asiranse bayishyiramo ibihumbi ijana na mirongo inani noneho iki ikibazo kibanza kubaho barabanza ibintu bagashyiramo ibintu bya monopoli ugasanga barabategetse monopoli mwese monopoli ushaka kuvuga Abo ngira ba- ngo mu kinyarwanda ni bagafata- ukwiharira isoko
aha bagafata umuntu bakamuharira isoko ndetse ku buryo bigaragara ko unashatse wenda wabyita ko ari twe bayabayemo ariko ntabwo wabyemeza Umu- nda- ndavuze nanjye ngo ushatse wavuga gutyo ko nta puruvu ufite yego
ariko noneho wibaze ngo hara- hari amakampani ya asiranse agera nko mu icumi cyangwa makumyabiri ntabwo nigeze nkora- nkora i- ubugenzuzi ngo ndebe noneho bakagutegeka bagategeka umumotari uwo ari we wese ngo ugomba kugurira moto yose ikora tagisi ugomba kugurira asiranse muri radiyanti
niko bimeze se ikibazo urumva niba umuntu amaze kwiharira isoko niba umuntu amaze kwiharira isoko azashyiraho ibiciro ashaka nta kunegosiya guhari kuko nta yandi mahitamo ufite
none se niko bimeze kuko Turumvikana.
barabategeka bati mujya aha ntawemerewe kujya hariya
barabikubwira n'abandi yuko kugura asiranse ya ya ya tagisi itegeko ryari radiyanti niko byari bimeze utajya ahandi ngo baguhe asiranse noneho warangiza ukibaza ngo nimba amasaha nyuma muri gen- bino bihe bya kovide amasaha y'akazi yaragabanutse obviously na- na- na- ubwo na- na- n'amagisida yaragabanutse kuko amagisida menshi yabaga nijoro abantu basinze hatabona wenda mu matara amatara yo ku mihanda atabona neza aya bamotari yarapfuye bihita byumvikana ko nimba abantu bakora cyane cyane amasaha yo ku manywa bwatangira kwira amamoto agataha impanuka zaragabanutse none ubwo impanuka zagabanutse ni gute asiranse yikubye ndetse ikarenga n'izi mo- n'amasiranse y'imodoka aho uhita ubona yuko harimo ibintu byinshi bidasobanutse noneho hoza ubaza bagenzi banjye babanje ngo inzego twatoye uzasanga uriya bita ngarambe buri munsi ahora ari kuri kote y'abashoramari n'iyo itangazamakuru mu bajeti ariko abamotari ko bamamariza eyateri babonamo iki nta gisubizo yaguha kwereka ko ari inyungu z'abamotari ibintu byose akwereka ko ari inyungu z'abamotari ariko bikwereka ko babanje kunegosiya nawe hanyuma bakaza ibitekerezo yavanye mu nama n'abashoramari abigira itegeko abigira abamotari ngo mugomba mugomba mugomba kandi iyo nteganya birateganyijwe nimba utabikoze urahanwa nta kwinyagambura guhari
none se uwo Nzirimo.
muntu uwo muntu muvuga gutyo kandi ari mwe mwamushyizeho abamushyiraho si bo bafite n'ububasha bwo kumusimbuza undi
aba ubu wa mugabo rero uri umunyamakuru kandi urakurikira cyane nawe na- na- n'abandi bara- barabizi iby'amakoperative hano Mm.
Bira- bizagorana kugira ngo uzasange koperative ikora mu mu nyungu z'aba- z'abanyamuryango uzabyumva n'ahandi hose mu social media bahora babivuga no mu makuru uzumva barekarama hose nta koperative ikora mu nyungu z'abanyamuryango zikora mu nyungu z'abantu bazihagarariye mu matora rero uko batora nyine ni uko kose nyine None se- unabajije buriya wa- wa- wa- wa- waba uwaba opini wese yakubwira ati ntabwo yatoye ngo afite uko yagiyeho mu buryo bunubu None mu se nyungu burege- z'abandi akorera na bose I- izo koperative se zidafitiye akamaro abanyamuryango zaba zimaze iki biramutse ari uko bimeze
none se uko ujya wumva ibibazo bigenda bibangamira abamotari buri munsi buri munsi wari bwumve nk'ahantu ujya uzacarenginga akavuga ati nk'umuntu uhagarariye inyungu z'abamotari ibi ngibi byagakwiye kuvaho cyangwa bikagenda gutya ni nayo mpamvu nubwo bamuhamagaye akananirwa kwiso akanga kwitaba ni uko azi ko nta ide yabona atangamo aho ngaho nimba wajya ku maradiyo ibi bitaraba byo kwigaragambya akajya ku maradiyo anayiroko yo mu gihugu mo imbere akajya avuga ati ibintu twarabiganiriye abamotari barabyemeye bafite n'inyungu izi n'izi n'izi yarangiza akahava akigendera atakira ibibazo wenda cyangwa ibitekerezo by'abantu batanu akigendera nyine waraza akavuga ibimurimo agira ngo amakitinge n'izina rye ah, aheshe n'agaciro izina rye ni- n'ayo makoperative n'ayo makampani yamu- ya- yamuhaye amafaranga yavugire ariko ukuri arakuzi nawe yuko ni komisiyo aba yariye ku bamotari akagenda akabagurisha mu nyungu ze bigakorwa mu nyungu ze gusa
uwo tuvuga nta uhari ngo ashobore eh, kwisobanura cyangwa se avuge kuri ibyo bimuvuzweho cyokora nzi yuko mu biganiro yagiye atanga yagiye agaragaza uburyo iki gitekerezo uburyo iki gikorwa kigamije guteza imbere umumotari eh, n'umurimo w'abamotari mu rwanda nubwo bwose mutabivugaho eh, rumwe aho buriya azabonekera tuzamuha umwanya nawe agira icyo avuga kuri ibi bitekerezo byanyu ariko mu kanya ndaza kujya kwa ikimurikiye amerika ariko ntara ntaramuha ijambo reka mbanze nkubaze rero wowe uti wakoze ubucuruzi bwa za moto ubijyamo ugeze aho kubera icyo wise akavuyo ubivamo urabona umumotari arahomba bingana iki ku buryo byagombye guteza i- i- i- i- icyo ni iki cyangwa se guteza ikibazo avuga ati aho bigeze ndananiwe Nu- arahomba ku ruhe rugero nk'umucuruzi wabibayemo nshushanyiriza unyereke uburyo ahomba
Ha- o- reka duhere njye ndahera ku bitekerezo by'aba- by'abambere mbite mbivanaho igisubizo cyoroshye ngiye kuguha Mm.
uwavuze yavuze yuko urugendo rugufiya rwakabaye nk'urugendo rwa magana atanu mashine birangira ibaze magana atatu Mm.
ni ibintu bi- bizwi twabanje no kubitetingana mbere yose nimba rero imaze kubara magana atatu bagakuraho ayabo azasanga ari muri magana abiri na ubwo urabyumva ko yamaze guhomba Mm.
hanyuma ha- kuva i kigali mu mujyi ujya i kabuga nubwo yavuze ngo ni- ngo nubwo ibara bitatu magana inani yavuze ngo ni bibiri na bitanu ubundi gusa- ubusanzwe kujyayo ariko ubundi byari bibiri wumvikanye n'umugenzi n'umu- umumotari ufite ubushake ufite imbaraga ushaka gukora utarananirwa kuva mu mujyi ujya i kabuga na bibiri barabitora nimba bibiri babitora mashini ikaba iri kubara itatu na magana inani ubwo ni ukunaniza umugenzi umugenzi nibamunaniza umumotari azabura akazi kuko umugenzi azavuga ati aya mafaranga ni menshi sindi buyishyure hanyuma nanone umumotari abihombira ima parike kandi abagenzi be bari bahari ahubwo ikiguzi kirenze ubushobozi bw'aba- bwa- bwa- bwa- bwa- bwa- bw'abakiriya tumvikana aho ngaho neza
ndagukurikiye
aha noneho turenzeho rero ubundi ubusanzwe bara muri tagisi moto umuntu ashobora kugenda akajya aho ngaho i kabuga yagerayo kuko ashaka kugaruka mu mujyi i kigali agahita negosiya n'umuntu wa make umugenzi akababyungukiyemo n'umumotari akabyungukira umumotari ashaka gusubira mu mujyi n'umugenzi ashaka guprofita umumotari usubira mu mujyi ngo amuhere makeya akaba yazana umugenzi wa bibiri yarangiza ku bwumvikane bwe n'umugenzi agasubira mu mujyi ku gihumbi cyangwa igihumbi na magana atanu uri kunyumva neza
Mm, ndakumva Nda- ariko ne- Aha.
tuve ko ari urugero Ni- ntabwo ari ni- ihame
eh?
tuvuge ko ari urugero ntabwo ari ihame
I- ibyo nkubwira nk'umuntu naguye naguye nk'umuntu wakoze tagisi Mm, ni- niko bimeze ni- niko ni- niko mirongo icyenda ku ijana bimeze umumotari uvuye mu mujyi agiye ku ruyenzi nimba uhazi hano mu rwanda ku ruyenzi ndahazi ashobora gut- at- atwara umugenzi w'igihumbi kugera ku ruyenzi cyangwa icyata amuvanye ahubwo ni igihumbi yamuvanye mu mujyi ni icyatanu kugera ku ruyenzi nyamara iyo ageze ku ruyenzi ahagarara mu cyapa cya kwasiteri ashaka umuntu wa magana atanu baranabimenyereye bo bategesha magana atanu kumanuka baza nyabugogo
Mm. noneho rero re- reka nk'ihame ni nk'ihame reka nkwereke reka nkwereke rero noneho burege kugira ngo du- duhe n'ijambo abandi bategereje tangwa tanga Eh.
tanga inama rero noneho
inama rero natanga nk'umuntu wakoze tagisi nk'umuntu uba muri u- ufitemo na mama ufite na moto zikora tagisi Mm.
nimba koko ibi bintu bikorwa mu nyungu z'abagenzi n'abamotari nk'uko aba- abategeka ko ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa bavuga ntabwo umumotari waguze waguze ta- waguze moto cyangwa umubosi waguze moto yananirwa kugura mubazi iyo mubazi nibagena agaciro kayo hanyuma ibe agisitwari kuri moto noneho umugenzi ushaka gutega ushaka gukoresha mubazi mu nyungu ze nimba bit- ari- ibyo yabonye bimwungukira nabwira umumotari ticana mubazi hanyuma utabishaka avuge ati igihe umubazi ucinyemera anegosiye n'umumotari hanyuma bose banyurwe kuko niba bikorwa mu nyungu z'umumotari n'umugenzi kuko hari ikintu buriya abantu batara- batari kuvugaho bata- batanazi ubundi umuntu yajyaga aguha aguha akubwira ati vugana n'uyu muntu kuri telefone akubwira ahantu ngeza uwo muntu agahita akubwira ngo ni igihumbi cy'inyanyarenza wowe niba ubyemera ukajyayo hari n'igihe iki gihumbi avuze ari icyaba afite cyonyine noneho imashini igihe muzagendana wowe wacometse imashini mwagera mugasanga cya gihumbi cyarenze kandi wowe mafaranga uzayasorera nyamara umugenzi ntayafite ngo ayaguhe bazafatana mu mashati igihe polisi izenterevona isanga abantu bari kurwana ati ngiye mubazi yabaze icyabiri cyangwa icyatatu kandi wowe urambwira ko ntayo ufite kandi ayo mafaranga nzayasorera nk'uwayahawe kandi ntayo wampaye ibyo ni ikibazo bwana buregera efuremu reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo utanze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika ukomeze kugira umunsi mwiza aho i kigali mu rwanda
yego murakoze cyane namwe mugire ibihe byiza
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc umutumirwa wacu bamaze kumbwira bwana daniel ngarambe umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abamotari ferwa kotamo ko amaze kuboneka ku murongo wa telefone nubwo hasigaye iminota icumi bwose bwana daniel ngarambe ikaze mu kiganiro muri isanga ntabwo turimo kumushyikira neza reka twakire ikimurishye emerike ikaze mu kiganiro muri isanga
ibyo nashaka kuvuga muri iki gihe nabonye mu mujyi wa kigali mu myigaragambyo ahubwo buriya abantu bari baragoye kera bari baragoye kera iyo urebye amafaranga bacibwa kuri za sofiya kuri za kamera iyo bakwitse kuri tiviwani amakuru ukuntu baganira n'abanyamakuru ukuntu baba baba ku mashyirahamwe barashize ahubwo buriya bari baraboze bari baraboze
ariko urimo urakabya ugana ikimurishye urakoresha amagambo akomeye abantu batanze urugero kare kilometero imwe ngo ni amafaranga ijana n'arindwi ariko ikaba yangwa igice ijana na mirongo itatu n'arindwi ni ukuvuga ko ifata mirongo itatu umuntu ufata mirongo itatu wowe ugafata ijana n'arindwi bashyizemo lisansi noneho reba nk'ibi babazaniye ibyo kuvuga ngo kugira ngo batagira batazana ikirere imyuka mibi baba bahateguje biriya mamoto za batiri batiri ntibazi ukuntu zipfa ntibazi ukuntu bigenda icyo bapfa ni uko bakora ibyo buretse gato tugize amahirwe tubonye bwana daniel ngarambe kandi twari twamubuze kuva ikiganiro gitangiye kandi wumvise ko ibintu abamotari bamuvuze hari byinshi ndagira ngo tumuhe akanya nawe agire icyo asobanura ku byabaye wihangane ntabwo nkwambuye ijambo ariko n'ubundi igitekerezo ngira ngo wari wagitanze bwana daniel ngarambe umuyobozi w'abakora akazi k'ubumotari mu mujyi wa kigali ndagushimye cyane ko ugerageje kuboneka nubwo bitari byoroshye ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
bwana ngarambe rero hari byinshi byavuzwe udahari bivugwa n'abamotari bivugwa n'abagenzi ariko cyane cyane icyo bagarutseho bavuze bati umuyobozi wacu ntabwo aduhagararira ntabwo ahagararira inyungu zacu ari mu bateruye ibintu babiduturaho batatugishije inama nta nyungu tubifitemo ibyo bintu urabivugaho iki
nagira ngo icyo navuga yuko ntahagaze mu nyungu zabo uwaba abivuze ababeshye kuko mbere na mbere nanjye ndi umunyamuryango wa koperative ni umumotari inyungu mbanza kureba zanjye zigomba kuba n'ubundi zihwanye n'iz'umumotari ahubwo inyungu turimo ni ukureba uburyo mu by'ukuri uyu mwuga wagiye uvugwamo byinshi birimo za gisida birimo ababihishamo bagakora ubujura ndetse ugasanga n'umumotari arimo aracuruza ntiyunguka kubera akajagari ka moto nyuma nibwo haje gutekerezwa uburyo uyu mwuga washyirwa mu murongo ibi byo turi gukora turi kureba uburyo mu by'ukuri waba umwuga mwiza kuko ni umwuga utwara abanyarwanda wabagana igihugu ukeneye kunozwa umuntu agenda kuri moto yishimye kandi yagiriraho n'ikibazo akamenya uwo abaza ariko nkange uyobora abamotari mu by'ukuri harimo ibintu byinshi byari ibibazo none se akagenda akakwiba wenda utwaye moto wamutubaza ntitumubone ngira ngo rero igitekerezaho cyaje ni uko hagomba kwandikwa abantu bakora uyu mwuga umuntu akaba ari muri koperative agaragaza ko ayirimo ari muri database ya koperative nyuma noneho akaba afite ibyangombwa bya rura akaba afite asiransi benshi tubabona batagira na asiransi ugasanga akenshi cyane umuntu ubonzwe abuze mu by'ukuri n'ikishobora kumufasha cyangwa se abuze n'indishyi ko wa muntu adafite asiransi ibyo tubyakira imibare umunsi ku wundi myinshi cyane naho rero inzego zicaye na ndetse natwe turimo zishinzwe taransiporo twiga uburyo umwuga wajya mu murongo dusanga icyiza ari uko wajyaho ikoranabuhanga kuko n'abamotari barakomporeningaga yuko ibiciro byabo esansi izamuka bo bakaguma bagakorera ya magana atatu bamaze imyaka n'imyaka
mwaricaye mu gihe inama mushyiraho uburyo ariko bo ntimwabashyiramo nabo iryo terambere ntibaryanga ariko baravuga bati baricaye badufataho ibyemezo batumvise icyo dutekereza batumvise inama zacu
ndagira ngo mubaziza ntabwo ije muri uku kwezi n'ize muri iki cyumweru tumaze imyaka ibiri dutegura abamotari n'inzego za rura za polisi umujyi wa kigali twahuriye muri stade inshuro zirenga nk'icumi tubaha umwanya wo gutanga ibitekerezo ubuyobozi bwabo bubahagarariye bugumya bunoza ibitekerezo no muri ino minsi turi muri ibihe bya kovide abantu batabashaga guhura abamotari buri munsi babona ubutumwa bwa rura ubutumwa bwa ferwakotamu bababwira ibikorwa bigiye gukorwa bibutsa gahunda tugiye gusubukura nta mumotari udafite mesaje n'imwe kuri telefoni ye none se rero twagiye bwana ngarambe tunabegera ku mapatiri igikorwa barakizi ahubwo abarimo icyo nagira ngo nkubwire Mm, harimo abantu b'uburyo nakubwira nka ugera nko kuri bubiri mm, hari abantu babuze ba nyiri moto kuko iriya moto igomba kuba ifite bose turi kwiga uburyo koperative yabasinyira nabo bakagira ibyangombwa kimwe n'abandi hari abandi nabo bashaka gukora mu buryo batagaragara abo nabo tugiye kubigisha bajye mu murongo kimwe n'abandi ntabwo rero bashobora kuturusha imbaraga ngo baneshe ikintu cyiza kigiye gukorwa ngo tubibemerere twabasaba guhinduka Ariko se- bakuzuza ibyangombwa leta ntibanga irabareberera nimba ibintu birimo rca ikigo cy'amakoperative gishinzwe iterambere nimba rura ibireba ikigo gishinzwe igenzuramikorere gifitiye igihugu akamaro nimba polisi irimo umujyi wa kigali urimo bakaba bakurikirana umunsi ku wundi inzego zose ntabwo twe nk'ubuyobozi bwa koperative twarenganya abo bamotari barizweho kandi igihugu cyacu mu bushishozi gikorera mu nyungu z'umuturage ntabwo rero eh, twavuga ngo umumotari yarenganye birumvikana ko hari ibyo atashobora kwishimira ariko se bwana ngarambe bwana ubuyobozi bwa koperative Eh, eh, negere ubuyobozi bw'akarere negere Bwana inzego, Ngarambe, eh, akivuge bagikosore Re- reka reka nkubaze Aba- abamotari bangana kuriya abantu b'abagabo bafite moto zitunze imiryango yabo bahagurutse uriya mubare uko bangana bajya mu mihanda kurwanya icyemezo cy'ubutegetsi badafite ikibazo
ndagira ngo abamotari dufite Mm.
dufite ibihumbi makumyabiri na bitandatu mu mujyi wa kigali abamotari iyo batambuka bakabana na bagenzi babo umwe arahagarara akabaza n'undi akabaza ndagira ngo niba impanuka iyo zabaye nta mumotari unyura ku wundi ibyo rero babazaga twabibasobanuriye kandi babyumvishe abamotari bari gukora akazi kabo nta kibazo bafite n'ibyo tugomba gukemura ba- bavuze bitanoze twabyumvishe ibyo nabyo bigiye gushakirwa igisubizo twabasaba rero ko bakora akazi kabo bakubahiriza gahunda yashyizweho ya leta yo kwambara mubazi byumvikane ko utaza kuyambara araza kubihanirwa arabihanirwa rwose arabihanirwa kuko ni gahunda nziza kandi yarebwe ifite inyungu y'amakoperative ifitiye inyungu umumotari ifitiye inyungu umugenzi ni gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga kandi mu gihugu cyacu abamotari nitwe twasigaye inyuma ndagira ngo n'abahinzi barakoresha ikoranabuhanga aborozi barakoresha ikoranabuhanga nta- ndagira ngo nitwe twari dusigaye kandi dutwara abantu rero ubwo urumva ko eh, abamotari twabasaba yuko icyo badasobanukiwe bakegera za koperative zabo bakababwira natwe turahari ibibazo baba bafite tukabikemura
Mm. bwana ngarambe daniel reka ngushimire eh, ibyo uvuze vuze ijambo rikomeye uvuga uti ibyo bavuze twabyumvise Eh, naho muri icyo kiganiro ntabwo habaye eh, hari- hari benshi bagiye batanga ingero zigaragara bagaragaza ko bafite ikibazo ariko ubwo nk'ababahagarariye mwabyumvise twizere ko iki kibazo kiri buze gushakirwa umuti Eh, dusigaranye umunota umwe gusa ndagira ngo niba hari icyo ushaka kuvuga cyangwa se eh, wifuzaga utaniganwa ijambo kuko mu kanya ndasezera
Eh, urakoze cyane naturisha abamotari mu by'ukuri iyi mubazi ntabwo ije kubambura nk'uko babivuga nta n'ikibazo ije kubatera ahubwo ije gukemura ibibazo no kunoza iterambere ryabo no kunoza uyu mwuga kandi abayireberera inzego zirahari zikurikirana umunsi ku wundi imikorere yabo ibyo baba batishimiye eh, bo ntabwo bakwiye kubibona nk'ikibazo ikibazo bagira bakigaragariza inzego zishinzwe taransiporo kuko sisiteme nibwo ije ni nshyashya ntabwo wayanga utari watangira no kuyikoresha ahubwo aho bajya babonamo akabazo nibatubwire nimba ari aho konegisiyo akora batubwire ibyo ngibyo natwe nk'ubuvugizi bw'aba- dukore ubuvugizi abamotari tubigeze ku bo bireba urakoze babikemure kuko igihugu cyacu ki- ki- cyumva buri wese kandi kikamukemurira ikibazo bwana daniel Ntabwo n'abamotari bakwiye ngarambe kumva ko aribo bagize ibibazo cyane Ah, ikindi nasorezaho ura- urakoze Kukubwira amasaha umuntu ushaka- aragiye eh, bwana umuntu ngarambe ushaka gukora akorera mu mwijima we ntabwo tuza kumwemerera iminota Abamotari iradu- bose iradushiranye ntibakwiye kubigira ngo- urakoze Mm, cyane urakoze cyane.
urakoze cyane kuduha uyu mwanya Mm.
nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga mwari muduteze amatwi nshimire shadrack nawe wamfashije muri iki kiganiro mu kanya gato turaza kujya mu makuru mukomeze kugira ibihe byiza